Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaa fi qindeeffamanidha. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan Oosaan korasaa isa waggaa soddomii torbaffaa as naannoo Waashintan DC yuunivarsitii Meeriilaandii keessatti adoolessa 29 fi soddoma taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyoota bakka adda addaatti hirmaataniin dhiyaatee mariin irratti taasifameera. Waldaa qorannoo Oromoo kan bara kanaa pirezidaantummaadhaan hoogganaa kan turan Dr. Assabe Raggaasaa irraa Dr. Kabbadaa Fiidaa hooggansa bara dhufuutii fi baallii fudhatanii jiru. Bakka walga'ichaatti argamuudhaan kan hordofaa ture waayilli keenya Mitikkuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba ittaanee dhiyaata.
Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konfiraansii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa soddomii torbaffaa adoolessa digdamii sagalii hanga soddomaatti yuunivarsiitii meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaa garaa dhiyaataniiru. Dooktar Asabaa Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kanaa akka ibsanitti waraqaa. Kan digdama konfiraansii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Barana xiyyeeffannoon isaa mata duree irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoonni barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiike egereen Oromoo maal fakkaata? Sirna mirga namaa sarbu sana keessatti sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sana keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuyi arganne gara waraqaa afurtamatti kan dhiyaatutti galee.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidan jiran maalinni jedhamanii kan gaafataman Dooktar Asabaan akkas jedhu.
Oosaan erga hundeeffame jalqabees karaa Oosaa walgahii gaggeeffatuunis haa ta'u Oosaa alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo yookaan Oosaan ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffamee. haala jiruuf jireenya oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atiin hafe ifatti baasuudha addunyaan akka beeku gochuudha oromoomtii akka beeku gochuudha alagaanis akka beeku gochuudha jechuudha kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu hojjeta mul'ateera dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuttiin waa'ee seenaa oromoo barannee aadaa oromoo kan nu barree. isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barrutu hin taane karaa waldaa qorannoo oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalamee ture. Sirni kolonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Namni waaxinnoo ishee kataballee warra alagaatti garuu egaa Oosaan dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu jalqabanii maqaan Oromoo biyya lafaarratti beekame eenyummaan Oromoo biyya lafaarratti beekame aadaan Oromoo biyya lafaarratti beekame laayibirarii kamillee fudhatte kitaabii Oromoo caaffati Oromoo hundumtu iddoo baay'ee ga'ee jira. Kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mahammad Hassanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
Bakka eegalerraa 1986 bakka amma jirru really exaggerate godhuu guddisuu kan hin tahin karaa dheeraa deemne. Laal barnoota bildu godhanii laayibaraarii humannoolee jechuu kiyya taa jijjiirama hin qabne taa nama jijjiirtu ka yoggaa dhibba meeqaa jiraachuu dandeessu. jaaruuf sammuu namaa keessatti yeroo dheera barbaachisa. Warri chaayinaa filosoofaroonni chaayinaa maal jedhan seeta karaa deemsi kiloomeetira dhibba tokko yookaan kuma tokko tarkaanfii takkaan eegalaa jira. Qorannoon oosaan geggeessu intalektuwaalin keenya geggeessu hanqa ammatti kaa fudhatame tarkaanfii takkaa fi lama heddummaattu sadii san biran dabartu maal jechuu barbaadeeti ganaa karaa dheeraan nu hafaa.
Waldaan qorannoo Oromoo dhaabbilee fi namoota qorannoo dhimma Oromoo irratti hojjetan garaa garaaf badhaasota kenneera. Badhaasni jalqabaa dhaabbata garee gargaarsa Oromiyaaf hojii dhaabbatichi waldaa qorannoo Oromoof akkasumas uummata Oromoo gargaaruu keessatti ba'ateef kan kennamedha. Kan itti aanu Piroofeesar Peerii Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa Noorz Biriij irraa hojii isheen hanga ammaatti hojjetteef badhaasa kabajaa kenneeraafi.
deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akkasumas Piroofeesar Bicaaqaa Fayisaa ogeessa diinagdee kan ta'anii fi waldaa qorannoo warra hundeessan keessaa tokko kan ta'aniif badhaasni umurii guutuu kennameeraaf. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konfirensii isaa isa alanaa irratti pirezidaantii haaraa Dr. Kabbadee Fidaa filachuun xumurameera.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan isinii tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'iin michummaa Maandeellaa Waashingtan yookaan yaalii jedhamee beekamu kan waa'ee hoggansa dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffatu as magaalaa Waashingtan DC keessatti taasifamee jira. Tuujubeen ibsa gabaabaa irratti kan hundaa'e gabaasa qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pireezidantii duraanii Baaraak Obaamaadhaan innaa Gaanaa daawwatanitti kan beeksifame yoo ta'u, dhaloota ittaanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hooggansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti kan fuulleeffate. Galmi ijoon sagantaa yaalii jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettiif walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti ardittii cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa, dinagdee fi siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessisuuf jecha. Sagantaan Maandeellaa Waashingtan Felooshiip jedhamu kun biyyootii uffee saharaa gad jiran keessaa dargaggoota umrii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii, daldalaa akkasumas oguma adda addaarraa walitti dhufan kanneen hoogganoota egeree ta'aniif banaa yoo ta'u, ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo torbanneen ja'a waaltaalee barnootaa biyyattii keessaaf leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Kun sagalee Ameerikaati. Doo'ii diraamaa keessumaa warreen baacoo irratti xiyyeeffatan keessatti waggoottan soddomaa olii hirmaachuudhaan hojjechaa nama turedha. Tsahaay Daamxoo qophii keenyaa waa'ee uummata Oromoo irratti keessummaa gootee waa'ee hojii isaa irratti haasofsiiftee jirti. Waliin haa caqasnu.
Bara keenya dugda adii boogaraatti.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomeedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaa fi duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota soddoman darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka turees ibseera Oliin.
Ani waa baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenya illee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneerra akka inni baratu hojjenneerra waggaa soddoma miti shantama iyyuu jaatama iyyuu hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan isaanii illee carraaqnee hojjennee VHS duriitii kaanee VCD DVDdhaan asirra geenyeerra.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jechuun ibsee jira.
Ani duwwaa utuu hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa soddoma nama wajjin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetaa jiru amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoonaa wajjin hin dadhabne bakka adda addaatti facaanee jirru jirra. Kun immoo waldaa qabna waldaa keenya kanaan immoo walitti qabannee akkamitti illee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisa damee koomedii kana damee tiyaatirii fiilmii kana akkamitti akka guddannudha kan haasofnu kophaa koo badhadhee kophaa koo hojjechiisee utuu hin ta'in amma fakkeenya ta'ee ka'ee. of danda'ee qaama na buqqina cina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uummataan ga'ee yoo uummataa bara kan akkas hojjenneerra ijoollee bara kan akkas hojjenneerra arra immoo maal gochuu qabna bori immoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti faca'anii hojjetaa jiran kun utuu walitti qabatanii al tokko hin mul'atu al tokko hin badu al tokko hin mul'atu al tokko hin badu miidiyaa irratti hojjechuun baay'ee mijataa miti kanaaf baduu kanarraa utuu baraarree Seenaa addunyaa irratti yeroo ilaalaa jirru Booliwud, Hooliwud, Naayijeeriyaa, Hollaa Keenyaa, Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru. Galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru. Maaliif aartii duwwaa calleen agarsiisanii biraa deebi'uu utuu hin ta'in galii guddaatti argataa jiru. Aartii keenya guddifnu kan jedhuun dhaamsa qaba jechaadha.
Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaacha isaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun. Artist Taammanaa Gonfaa waa'ee artist Olii ibsee jira.
Gonfaa fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattuu aartiin Oromoo keessattuu laayibirarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisiti isaanuma iddoo isaan itti qophii qopheessan ilaaluudhaaf baay'ee baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti. baay'ee itti gammanna wanti isaan dubbatan innaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane odoo dhaqnee isaan isa isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarree naannoo caabsuu lamarra hojjannaayyuu aniif abbaan shumbee isarraa dhufnee oliifaatti dabalamuu qabna innee isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa isaan immoo fakkeenya saba oromoo warra hangafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii saaqan.
Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii.
Aloo abbaa dhibbaa.
Qarshii abbaa dhibbaa badeera.
Omaa qonta bu'aati. Barbaada. As keessa keenye. As keessa keenye.
Bara nama waan ajajatu argannee nama waliin nyaatu qabna.
Hamma kun jiru.
Sabu sabu sabu. Olti. Jaartii xiqqaa tokkicha ofirraa qabu. Jecha kana yoo jalqabaa ta'u.
Bara keenya dugdaan adii immoo garaatu fayyadu.
hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru suni maaliif nama of barbaaduudha kan hin ta'e hojjedhe inni guddaan tokko kana mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaa lataa hiriyaan koo utuu nyaata tokko ani kana nyaadhu ani kana nyaadhu jennee utuu wal qabnu kan biraa dhufee nyaate maaliif kunis waa'ee waliigaltee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraa hin jedhee yaadaan.
Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhaloota gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus oliin yeroo ibsu.
Muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufuurraallee dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjiitti argatan akkaataa muuxannoon damee koomeediiti garuu damee aartii damee hedduu jira an damee koomeedii kana qabadhee akkamitti waggaa waggaatti illee badhaasa addaa warra dandeettii addaa qabu keessaa filadhee akkamitti akkan hojjedhu akkamitti hojjedhee akkan galma ga'u karoora koo keessa jira karaa biraatiinis koomeediyaaniin kun waldaa qaba. waldaan koomeediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan artistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira garuu jabina mataasaa amma yoonaa baay'ee amma kana kanarra ga'eera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu kanallee jajjabeessuu qabna wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko ga'e uummanni nu beekaa jira dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurra yoo waldaa kanaa wal qabanne jennee waldaa koomeediyaanii uummanne jira waldaan kunis immoo jabaachuu qaba nu biratti hanqinni jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti wanti ta'e tokko suur-sagalee yookiin viidiyoodhaan tamsa'e waan namoottan mari'achiisaa turedha. Viidiyoo kana ilaalchisee Galmoo Daawitiif gabaasa qopheessee nuun ga'ee jira. Nummoo isiniin geenya. Kunooti.
Suur-sagaleen yookaan viidiyoon torban dura saba himaalee hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Borcoo Deekkaatti waraabame jedhame bakka walga'iitti qonnaan bultoota komii dhiyeeffatan kan hangawoota aanichaan salphifaman darbees immoo reebicha muraasa isaan irra ga'aa turellee ni mul'isa. Sagaleen Ameerikaa qophaasa yoomessaa fi dhugummaa viidiyoo kana mirkaneessuu hin danda'u garuu hangawoota aanichaarraa akka odeeffatetti ta'een viidiyoo kana gubbaatti mul'ate walga'ii marii dhimma nageenyaa irratti kan mudate ta'uu obbo Hawwii Sa'iid bulchaan aanaa Geeraa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Fuula saba imaala irratti viidiyoo naanna'aa ture kanas koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa hordofaa akka ture obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira koomishinichaa kan Damee Jimmaa dubbatanii jiran.
Erga viidiyoon kun bahee viidiyoon kun dhugaadhamoo soba kan jedhu kana dhimmicha qulqulleeffachuuf sochii goonee turre jechuudha. Dhimmichi dhugaatti kan hiiku ta'uu isaa erga hubannee booda tiimii dhimma kana qoratu qopheessine gara addichaatti erginee jirra. Wanti adda bahe keessaa inni tokko gochichi raawwachuun isaa dhugumadha. Lammaffaa immoo nama namoonni lama dhimmicha raawwataman jedhaman to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniiti. Namoonnis immoo uummata keessaas immoo dhimma kanarratti hirmaataniiru jeequmsi uumamee jira waan jedhu kaasaniis immoo namoonni ja'a hidhamanii turanii. Isa kanas wajjin wal qabatee wanti nuti adda baasnee jechuudha.
Obbo Hawwii Seed bulchaa aanaa Geeraati.
Wanti ta'e waltajjii hawaasaa bal'aatu ganda taateen kun keessatti raawwate irra ture sunis immoo marii nageenyaa mari'achuudhaaf aangaa'ota aanaa keessaa waltajjii sana dhaqanii qabatanii jiru. Kanarraa ka'ee booda gidduudhumaan marii hawaasaa kana osoo mari'atanii garaagarummaa uumameen fuuldureedhuma waltajjii hawaasa sanaa irratti viidiyoo sana irratti wanti mul'ate sun mudatee akkuma kan booddee gochi kun gocha seeraan alaa sana qofatu hin ta'in immoo gocha safuu hawaasa Oromoo uummata Oromoo safuu biyya keenyaaf kan cabse waan ta'eef erga taateen kun ta'e booddee jarreen ka'umsa taatee kana ta'anis qaamni waltajjii sana qabates battaluma dhageenyeen akka jarri to'ataman goonee turre.
Taatee kana wajjin wal qabatee aangawoota keessaa namoota meeqatu to'annoo jala jira? Haalli isaanii hoo maalirra jira? Himata irratti banamee jira moo qorannoorra jira gayoona?
Galmeen saaqamee yeroo beellamaa torban tokkotti fudhatamee jira. Aangawoota olaanoo keessaa nama lama kan to'atamee jiru eeyyeen.
Warra himatan keessaa hoo dhimmi keenya nuufa qulqullaa'u jedhanii warra himatan keessaa hoo kan to'annoo jala jiru jira?
kan to'annoo jala jiru hin jiru yeroo ammaa kana.
Bulchaan aanaa Geeraa obbo Hawwii Sa'iid ta'een kun dabalata kan bulchiinsa aanichaa qaanistullee jedhu.
Kanaan dura taateen akka kanaa mudatee hin beeku. Aanaan geeraa godina Jimmaa keessaa aanaa fakkeenyummaa olaanaa qabdudha. Garuu immoo inni dheengadda mudate baay'ees nu rifachiise. Battaluma nageenyeen guyyaa lammaffaa isaatti hawaasa bal'aa gandichaa manguddoota sadarkaa aanaatti jiran abbaa gadaa abbootii amantaa jaarsolee biyyaas dabalate gaafa nu ol kaanee dhiifama gaafanna hawaasnis ol kaanee dhiifama kan nu godhani dubbiin jira ammoo qorannoo irra jira jechuudha.
Ka'umsa dhimma kana irratti maanguddoo nagahee gaafatanii wal qabate koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa akkasumas koomishinii farra malaammaltummaa irraa garee bahanii dhimmichi sakatta'amaa akka jirullee obbo Hawwiin dubbatanii jiran. Inni biraan immoo suursagalee yookaan viidiyoo suukanneessaadha jedhame kan godinuma Jimmaa aanaa sattammaa keessatti waraabamedha jedhamudha. viidiyoo baadiyyaa bakka walga'aa namootaatti waraabame kanatti namoota afur kan gugguufanii gurra qabatan nami ga'eessi dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaan reebu mul'ata. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan koomishinii mirgoota namoomaa kan waajjira Damee Jimmaa isas qulqulleeffataa jirra jedhu.
Dhuga qabee jira dhimmichi al duree tokko tokkos qulqulleessuuf yaalleerra. Godinuma Jimmaa aanaa sattammaatti raawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes si gara sana deemee amma immoo dhimmicha ilaaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caalaa dhiyeessii xaa'oo wajjin wal qabatee komii gurguddaatu ka'eera jechuudha. Namoonni xaa'oo dhabnee xaa'oon firaan kennamaa jira xaa'oon qaamoleen hojii raawwachiistuu aanarra jiran maallaqaan ofiisaa maatii isaanii fi maallaqaan gurgurtaa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaa fidhaan nutti raawwata waan jedhu akka fakkeenyaaf si kaasuun danda'a jechuudha.
Dhimma xaa'oo wal qabatee sarbiinsa mirgoota namoomaa mudataa jira jedhaniis godinaalee Jimmaa fi Shawaa Lixaatti kan heddummaatu ta'uu kan dubbatan obbo Badhaasaan koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwiti Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin waggaa Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan kaaba Ameerikaa as naannoo Waashingten DC keessatti qopheesse torban darbee xumuramee jira. Osfaanaan qophii kana irratti yaada qabu ilaalchisee pirezidaantii Federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatoo wajjiniin haasofnee jirra. Ganna kudha saddeet booda qophiin naannoo Waashingten DC'tti taasifame kun ammam milkaa'eera waan jedhuufi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla.
Baay'ee baay'ee milkoofneerraa waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneera jennee yaannaa tikee namni namni illee baay'inaan nu dhufee yaa baay'ee baay'ee baay'ee waan nu eenyuun oli nu ta'eera siin dura Minisootaa baay'ee tormantiin tunii. injiddii osfaana luus godhe historically kana am kana yaada kana mara dismiss goonee kubbaan militoon Minisootaa keessaa baanee isteet biraatiillee hin bilkoofnaa san nu dhugoomsaniiran.
Osfaanaa irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame akkuma kanaan dura nutti himtanii turtanii gara garee digdamii sagaliitu irratti hirmaate garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraa maaliif arguu hin dandeenye?
Osfaanaan Oromoo Ispoort Federeeshinii Noorz Ameerikaa Ispoort jedhama. kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemnaa. Baaskeetbooliin amma kana deemeera garuu iskuula biraatitti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo yeroo hanqinna sun namni arguu hin dandeenye. So baaskeetboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra dhufee ammoo Abayyee Biqilaa Legasii kan jedhu fiigicha ture suni barana namoonni hedduun namoonni gahaan hin galmoofne sanii fi sanii disqualify goone sani garuu akkuma tuu jettee Oromoon keessatti Oromoon fiigichaan hin beekamna. Waan kana namni itti yaadee nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qaban bara dhufuuf akka waan reejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isin jenna. Achirra lubnee immoo kubbaa miilaa dubartiillee hin jiraa barana hin taane malee dhiqottee dhalaan ta'e ijoollee hedduun deemuu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baaskeetboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argitan qabnaa. So kanarra illee dhufee iswiimingillee baaksiingillee hedduu of jalatti ammatuu deemnaa kun immoo karoora ofofoo ta'aa deemuu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan wal qabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turani namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati warri Ispaanishii illee jiru biyyoottan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha. jettanii yaaddu?
Gaarii miti. Gaarii miti irra walii galle. Kuni gaafa walii walgahii dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti nu martinuu agnooloojii goonee tiim reprezentatiin martinuu agnooloojii godhaniirni kan akka soolashiniitti waan ta'u garii bireenstorm godhaarra irra dalagna because ijoollee hedduun akkuma jette rakkoon namnummaan deemeetu ijoollee saba biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jalaatti dhufaattu hin jirtu takka baa taphattu. Kanaaf namni hedduu tiima nama saddeetii yoo qabaate nama kudha tokko qabaatu qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atilis nama lamaaf nama haga sadii nama saba Oromoo hin taane fiduu hin dandeetta jennee hulaa kana banne. Hulaatuun banuun dammoo namni kana fayyadamee ijoollee saba Sumaalee saba adda addaa nu fiduu eegalee diqqoo fuulaanillee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu nu rakkisaa. So nama obeesii ta'e kuni akka rakkootitti martinuu beeyneerra board of trusteelee dhaabuuf deemnaa boordi itti aama filamtituun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabnaa. Hopefully bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Feestivaaliin Osfaanaa Baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Aartiillee of keessaa qabaa. Fiilmiin agarsiifameera. Sirbillee konsertiin illee jiraa ture. Konsertiin suni istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame. Garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiyeessaa turan jira. Balbala sana irrattis rakkina ture argaa turre. Maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye? Humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maal rakkinni sun?
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuu fedhaa hiree kana fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Noorweey, Yeroob, Kaanadaa, isteet adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee baay'ee dhiifama guddaa gaafachuu fedhaa. Garuu olola deemaatu jira ololli osfaanaan tikeetii oversold godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti wanti ta'e yoo namni wanti hubatuu fedhu konsertiin sa'a saddeetii haga sa'a takkaati jedhaa torbaan irraa diratti illee advertaas godhaa turre kana namni hubate waan hin fakkaatu yeroo sanitti namni warri tikeetii iskaan godhe hedduun seeneera tikeetiin kuma tokkoof dhibba lama akkanatti ka gurgurameyyuu hulaan sun nama kuma lama qabdi wanti ta'ee jedhee namoonni hedduun osoo tikeetii onlaayinii malee balbala hin jiru jennee otoo himnu namoonni hedduun deemanii balbala sanitti tikeetii bitatuuf warra dhaqetu diqqoo dagaagama san uumallee unfortunately warri karaa seeraatiin tikeeta biratee seenuu hin dandeenye dhiifama guddaa sin gaafannaa warra kampaanii waliin dalagnu sun yuunivarsiitii waliin dalagaa irraa riifandi godhuu irratti kan obsan akka nu eegdan kabajaan sin gaafannaa wanta ta'ee jedhee namni wal dhiibee dhiibee jennaanii waldhiibaa dhufee jennaan it became a safety issue nu dammoo akka organisation tokkootitti safetiin uummata kennaa takka kanaan jecha warri warri uummanni faranjii sun sodaatee hulaasan cufe malee tikeetii oversold hin goone kana dammoo warra tikeetii iskaan hin taane isin rifand godhuu fi warra diiteelii isaa irra dalagaarraa kan akka obsaan eegdan kabajaa isin gaafanna.
Hordoftoota keenya Oosfaanaan torban kana keessatti taateewwan qindeessuudhaa alattis filannoo hoggansaa taasisee jira. Obbo Kamaal Qaabatoo waggoottan lamman dhufanuu fi pirezidaantii ta'uudhaan filatamaniiru. Koreen isaaniin hogganamu bara hojii isaa dhufu keessatti karoora qabu keessaa waajjira federeeshinicha dhaabbataa kan ta'e qabaachuudhaa fi dirree kubbaa yookiin istaadiyoomii ijaarrachuun wanneen dursa kennaman keessaa akka ta'e obbo Kamaal ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya marii kana guutuu isaa fuula miidiyaalee hawaasaa keenyaa irratti hordofuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaadha jalqabee hanga sa'aatii sadiitti sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa. Jamison.